hmm. my people, i don't carry another gist come for now. hmm. shebi una know oba elegushi wife olori sakirat He don't finally break scatter only of ife palace my correct people. hmm. welcome to naija royals news and gist tv If today is your first time of coming across my channel, don't forget to subscribe. Hit on the notification bell so that whenever we upload video, you'll be the first to be notified. So my returnees, God bless you. And for those when they go, they come back, when they share me, Almighty God will bless you now. And they talk about royal home. And they talk about Nigeria celebrities for my channel. So my correct people, I beg may you follow me for my Facebook page as Bose Corners TV. May you like the page and may you may you like, share, always dey share my video. You understand me? So they always dey put correct comment for here. So my correct people, make we enter today gist o. Oh. When e carry us come here, don't forget to to share this video my people. share them now. Are they talk royal home They talk about nigeria celebrities yes so i dey do live show for my channel so my correct pipo finally finally shakirat shebi una know olori shakirat o wey be oba elegushi wife na im don finally come out una know say shakirat na queen Naomi friend best friend na im dey be she love queen Naomi well well no be small una know say that time wey dem marry mariam you know say shakirat wen mariam see am for party He no greet am e bone her you know sakira bone Maria. He no greet Maria. <laughs> i like her eh i swear all the old queens When he dey for yoruba land after queen naomi na sakira na i like <laughs> Ah, as i just stand for queen naomi eh suppose say dem dey give am gbas gbos na so i for take stand for am because i like her too much she say make they leave queen naomi alone you understand He say enough is enough make they leave am alone say queen naomi coming to that palace we say wetin queen naomi they pass through na she sef That one I lie o you not pass through that anyway person when he carry e dis thing na him know am o person when he carry how that they talk and wear e shoe I him know where e for the pain now, my people. He say make dem leave am make dem leave queen naomi alone okay now see ashley now The palace e just dey shakira dey tell oni of ife say why be say your palace all the women wey you marry before or you no even marry young people. The one you go marry this one e go na juju e dey follow you understand your sisters dem no like dem collect money for the whole women hand dem no allow queen kwinami drink water to keep cover ground meanwhile queen kinami god send na to di palace for a mission yola stand and dat mission una no let am everibodi get mission for dis life una no let am complete di mission una wen e say una dey work for di king una kon end up dey give only of ife sisters money dey bribe dem una kon marry marry di king. at the end of the day queen amina im born pikin for there as all of una marry di king He say na wetin she dey pass through because she get women pikin you understand na so dem dey disturb am you understand like say women pikin no be pikin you understand me my people? you understand He say man the way when um, Ooni of Ife um, allow the sister make dem take dey control the the the marriage He say imagine wetin she dey hear They go dey collect money He say nothing concern am o but she just dey talk as a woman supporting woman because she be woman because that time wey dem fit dey drag queen ami up and down He say she first come out come tok you understand she first come out come tok say make dem stop all this dragging you understand okay imagine na uh, what did be name ashley now Amaria. Now, na juju dey just face you understand ashley no even hide e own He just dey do that one so that uh, all those people go dey scared People go there. the mami water im be water im be river olokun and this one that one He just dey do those ones make uh, this thing queen army no dey come palace so no even try am to scare not not even scare queen naomi because you know they come palace sef you understand me she's not even coming so don't scare her away but time will tell my people. time will tell ah oh, imagine all these eh, beautiful women ah, all of them collecting money collecting money collecting money because of marriage May they marry your brother shakira say make only of ife repair the palace na me say make dem repair the palace e say wetin they happen e not dey okay he can't do interview na can't come out They change the thing for im mouth even if they dey bully queen army, the king no go talk. you understand He no go even talk. He go just leave everything like that. He say Ooni of Ife, uh, Queen Naomi still get, uh, uh, he still love the king. You understand? He say the Queen Naomi still get soft spot for the king. Na wetin Shakira talk. He say Queen Naomi, he still get soft, very soft, soft. I, I tire my people. He say get very soft uh, spot for the king Go. Oh. He say if not, uh, hmm. He say e no see say when he do it. interview you not even talk tok wetin happen to am for palace because he know say a lot of things. Now they do to kunami for palace He say make they stop him. okay now okay The essence of marrying eh, marian now i don't even get it caveat what is the essence of getting married to marian marian cannot go out He cannot speak for you marian cannot even talk on the microphone you cannot even hold microphone na kabiyesi na go dey push microphone maria and uh, ashley dem dey do juju every time kaya mata im mama don do am so tey dem dey use am dey do competition at di end of di day oni of ife dey pack wife dey follow body eh obono di kaya mata e no dey work for queen ami o eh so queen just carry her pikin dey run so no be say e dey fear una because he he that is in Queen Naomi, the God that Queen Naomi serve is greater than you people. You understand me? Because ah, she says she not even understand the meaning of the marriage when Kabiyesi even do. As young as Kabiyesi, they are just a pack women. Ah, he, he say okay now. easy see Kabiyesi for somewhere. Kabiyesi don't hold overnight. That is not happiness now. You understand? That is not even happiness dis lady fine well well hmm. sakira fine no be say Ooni oh, of Ife even marry people wey be like this, o oh, wen e go fine like this presentable e no even marry dem The only person wey i see for there na that one when he marry hook hook hook up marriage wetin be that one eh dat hook up marriage eh eh eh tobi philip the other one eh grandma grandmama grandmama um, Ooni um, that one wey e dey there egg me straight e dey there now now e dey come out e, e ah e dey show for telly e well well na dey come out come talk I <laughs> people this life eh e no balance o oh. i swear to almighty god the life is not balance at all as you dey think say another one go dey happen you dey think you dey think about this one another one go dey happen you understand so the lady no even take am easy at all the lady really talk He really talk and the talk when shakira talk He really enter my head He say the same thing na she dey pass through and i say the way he say the way he say no be the way when Ooni of Ife do this thing He say May dem allow queen naomi to come do waiting god e mission god god give am mission for there because Ooni of Ife palace was empty there was nobody there you understand no no child for there Now queen naomi break the yoke dem they now hear the cry of children so if you come man come they say we have seven years old well where the seven years old picking? dey you understand where e dey well Ooni of Ife no carry come out somebody born picking that they say now Ooni of Ife Only of ife born am which among the whole wife when he marry which person come born for his side why be say na na cocoa bands they born not be wife they born e they surprise me they e shock me my people. cocoa bands now they born not be wife Then this one now ashley since na na this be your god eh, river now be your god we they wait by now they go one year now by now you don't suppose to nine months you don't suppose to give us child you don't suppose to give us the twins when you wan give us you understand me so my correct I beg, make una share this video make una leave una own opinion according to wetin una watch because akira tell e dey vex well well my people. You say make they leave queen ami alone make they allow am to do whether she no go fit come palace make una kpai di pikin for am palace too dey dangerous so guys thank you so much for watching thank you god bless una